Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubatikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi, muri kumwe na Fidel Niyongabo, ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha. Ni Ringiyimana Emmanuel, umusore mu karere ka Karongi mu Rwanda, yamenyekanye kubera ibikorwa yakoze vyo kubaka ibarabara wenyene. Yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko kuva ibikorwa yatanguye bigiye ahagaragara ubuzima bwiwe bwahindutse.
ubuzima bwanjye nyuma ya kiriya gikorwa habayeho kugenda bantumira mu manama atandukanye kandi yose sinyaburemo mbese numva ari ishema rikomeye cyane Uyo ni Emmanuel Niringiyimana. Mu Burundi igipolisi kimaze gufata kuva ku munsi wa gatanu w'indwi abavunjayi barenga kuri mirongo itatu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda ho niringiye Imana Emmanuel umusore wo mu karere ka Karongi yamenyekanye kubera ibikorwa yakoze byo kubaka ibarabara wenyene yabwiye radiyo ijwi rya Amerika ko kuva ibikorwa yatanguye bigiye ahagaragara ubuzima bwiwe bwahindutse akaba ari umuntu yubashwe mu muryango nyarwanda niringiye Imana avuga ko ubu yabaye umuntu atumigwa mu nama zihuza abayobozi bakuru akaba asanga ari icyubahiro kuri we no ku muryango avukamwo muri rusange ibindi kuri iyi nkuru twumviriza mugenzi wacu asumuta kaboyi Niringiyimana ni umusore w'imyaka makumyabiri n'itatu y'amavuko akomoka mu murenge wa Murambi mu karere ka Karongi mu ntara y'Uburengerazuba yamenyekanye bivuye ku bikorwa bye yatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu byo guhanga umuhanda w'ibirometero birindwi ari we wenyine uyu musore mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika yavuze ko ubu buzima bwe bwahindutse akaba yarabaye umuntu wubashywe mu muryango ubuzima bwanjye nyuma ya kiriya gikorwa habayeho kugenda bantumira mu manama atandukanye kandi yose sinyaburemo nk'aho bita intare yarena nagiye ngiyeyo njya kwita ingagi nka perezida nka ba minisitiri urumva inama baba barimo batugira urumva nazo ubwazo ziba zidufite akamaro mbese numva ari ishema rikomeye cyane hanyuma iwanyu mu rugo uratashye uberetse amafoto uri kumwe na perezida umubyeyi wawe yavuze byarabanejeje papa we yabyumvaga gutyo gusa kuko atareba nyine akabyumva uko nguko n'ubundi akicecekera mvuye mu gitaramo none ngeze n'aha ngaha mu nama urumva ni ibintu bishimishije ubuzima bwanjye rero mu bisanzwe mu cyaro nta kibazo ibikorwa ndabikomeza by'umuhanda hano ndacyawukomeje ndacyari kuwukora kuko niko bari babinsabye uyu musore avuga ko kwinjira mu buzima bw'abakomeye mu buryo bwihuse hari ubwo bijya bimunanira agasubiza amaso inyuma yakwibuka aho yavuye bikaba byamutera igisa no gutinya abo bari kumwe yavuze ko ubwo yatoranywaga mu muhango wo kujya kwita izina abana b'ingagi mu kwezi kwa cyenda agahura na perezida wa repubulika ndetse n'abantu bakomeye baturutse ku isi yose yananiwe kuvuga kandi ibyo yari yasabwe yarumvaga abizi neza tangazwa mu makuru rero babyumva bati bamujyanye agiye kwita amazina ingagi bo ntabwo bari bazi ibyo ari byo kuko nyine narabimenye mbere byarananiye ariko nyine umwana w'ingagi nari ngiye kwita izina ye avuka mu muryango wayigisha nyina ni bikereri rero kubitindaho kubivuga cyane natekerezaga ahantu undi ngewe ntekereza nkatekereza n'aho naraye nakubura amaso naraye abantu bari kundeba
ibyo gutunguye kuba umusitari gutya aka kanya byarantunguye kabisa ntabwo nari nzi ko byagera uyu musore uvuka mu karere ka karongi avuga ko kumenyekana kwe kumaze kumuzanira inyungu yatangarije radiyo ijwi rya amerika ko umucuruzi sina gerard yamuhaye inzuki za kijyambere zifite agaciro k'amafaranga ibihumbi magana atanu akaba afite igare rifite agaciro k'ibihumbi ijana na makumyabiri ndetse ko ubu minisiteri y'uburezi yamusabye gusubira mu ishuri kuko yacikije amashuri ari mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza niringiye imana avuga ko agiye gusubira mu mwaka wa nyuma w'amashuri abanza ariko akaba ateganya kuzagera kure no muri kaminuza aho yizera kuzaminuza mu bigendanye no gukora imihanda niringiye imana avuga ko nubwo atarasoza igikorwa cyo guhanga uyu muhanda w'ibirometero birindwi yatangiye ariko afite inzozi zo gukomeza ibikorwa bye biteza imbere akarere ka karongi avukamo mu gihe nzaba maze kubona ubushobozi mfite ubushobozi bufatika nshaka ko no muri kariya gace ntuyemo byanze bikunze naho hazagera ikiyaga kinini kinini cyane nkagikora nkacyubakisha n'ubundi igihugu cyane nkakomeza kucyubaka nanjye mu gihe mfite ubushobozi nyuma y'umuhanda noneho utekereza iki kiyaga ntekereza ikiyaga ikiyaga nyine cyo kororeramo amafi abaturage bakajya babona amafi cyane ko buriya abaturage bo muri kariya gace k'iwacu ntabwo bazi ikiyaga usibye kumenyekana ndetse hakaba hari n'abantu ku giti cyabo batangiye kumufasha Emmanuel Niringiyimana avuga ko akigowe no kubona ibikoresho byo gusoza umuhanda yatangiye agasaba inzego zinyuranye kumubonera ibikoresho bishya akabanza gusoza ibikorwa yatangiye hari igihe nshaka gukora ibintu wenda ubushobozi bukabura bitewe n'uko ntarabasha gufatisha ibikoresho bifatika numva nibyo bingora ibikoresho mfite nibyo narakoye inaha hari igihe nigeze kuza nkora amafaranga inaha i kigali kugira ngo nkunde mbone ibikoresho ngura amapiki ngura amasuka ibitiyo byose ndabyitegura nagiye nanone nabyo bisa nkaho byashije hasigaye ipiki imwe nayo irimo irasaza hasigaye n'igitiyo kimwe nacyo kiri gusaza byantwaye makumyabiri na bitanu by'uwo munsi nk'ubu ndamutse mbonye ibikoresho wenda nk'imiganda iramutse ije bashobora gufata ibikoresho bagakoresha aho bagomba gutaba umusozi bakawutaba habaye hari ingorofani zihagije bakawutaba ibintu bikarushaho kugenda neza uyu musore avuga ko igitekerezo cyo guhanga umuhanda yakigize ubwo yabonaga abarwayi bavaga mu kigo nderabuzima cya mwendo bajyanywe mu bitaro bya kirinda bageragayo bibagoye kubera inzira mbi afata umugambi wo gutema ibihuru byari byarafunze uyu muhanda ndetse atangira no kuwagura ngo ube nyabagendwa uyu musore avuga ko ari igikorwa kitamworoheye kuko abamunyuragaho bose muri iyo myaka ine amaze bamufataga nk'uwataye umutwe asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru naho mu burundi igipolisi kimaze gufata kuva ku munsi wa gatatu w'indwi abavunjayi barenga kuri mirongo itatu bagirizwa kutubahiriza itegeko rishyashya ry'ibanki nkuru y'igihugu brb ibasaba kutarenza ibiciro bishinzwe n'iyo banki mu kuvunja amafaranga y'agaciro ariko abaraba ibintu n'ibindi bavuga ko umuti w'ikena ry'amafaranga y'agaciro na cyane cyane amadolari y'abanyamerika atari ugufunga abavunjayi nyabuna ari ugushyiraho imigambi ituma yinjira mu gihugu ibindi kuri nkuru na mugenzi wacu eroje wirika neza mu gisagara cya bujumbura mugwa mukuru w'ubutunzi w'uburundi abadandaza amafaranga y'agaciro bitavunjayi batari bake na cyane cyane abakorera uwo mwuga mu mabarabara atamaza azwi na banki nkuru y'igihugu bafise barahagaritswe n'igipolisi hari umunyagihugu yabwiye ijwi rya amerika ko yiboneye imiduga ibiri yo mu bwoko bwa double kabine yuzuye abafashwe bamwe mu badandaza bakorera hagati mu gisagara ca bujumbura hafatiwe abo bavunjayi nabo bemeza ko abapolisi babaguye ko giturumbuka kandi bafise ibikoho binini binini maze barabahwikira uwo mugwi w'abavunjayi umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu jean ciza yari yamaze kuwugabisha hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku wa cumi n'indwi ku kwezi igihe ariko ashikiriza amategeko mashasha agiye kugenga urucuruzwa rw'amafaranga y'agaciro abavunjira mu ibarabara ni ukuvuga yuko bavunja amafaranga bitari kumwe n'amategeko abo nabo n'uwo munsi wo bawufata ntiyovuga ngo arafise urubanza ni ukuvuga yuko guhera ubu twe duca duhamagarira inzego zibijejwe twe turaba aya mazu twemereye mugabo abandi bakora uru rudandazwa bari nyuma y'ajya mazu barabwa n'izindi nzego icyo dushobora gukora turabasigurira amategeko hanyuma bakaraba ati mbega bariko barakora ibi bijanye n'amategeko hanyuma bagaheza bagakubitwa intabe mu gahanga kandi rero aha mucishe nyene muri ibi bimenyesha mukuru mubabwire muti burya umuti wanyu ugiye kuvugutwa guhera ejo uzobona bamushizeko amaboko ntazatangara uwuzofatwa ari uwo muri quartier asiatique ari uwo kwa Siyoni azokubitwa intabe mu gahanga n'amafaranga yariko aradandaza abayamwake yose hanyuma akurikirana n'ubutungane ntihagire rero bose baravuga ngo aya ni amategeko y'ibikanganyoni abazofata bazobona ko atari ibikanganyoni ayo mategeko ntafata abacururiza amafaranga y'agaciro mu ibarabara bonyene ku munsi wa gatatu w'iyindwi umuvunja yazwi cyane yitwa Jackson Simbananiye akaba amenyerewe ku izina rya Kirahwata yarahagaritswe hamwe n'umuhungu wiwe n'abakozi biwe babiri bagirijwe kuduza idolari ry'abanyamerika uwo munsi banki nkuru y'igihugu yavuga ko idolari rimwe ritarenze igihumbi n'amajana umunani na mirongo ine n'indwi n'uduce dutandatu mu mafaranga y'amarundi ariko we yagirizwa ko yariko aritanga ku bihumbi bitatu n'ijana amafaranga yose yasanganywe yaba amarundi n'ay'agaciro yaciye ajanwa kuri konti y'ibanki nkuru brb n'ibi bwana ciza yari yabivuze ko mu bisanzwe ingene vyahora bikorwa aba twita abavunjayi mugabo amabiro doshanje yakora ako kazi ariko ntiyarafise ubuhinga bwa none butuma muri banki nkuru tubona ivyo bariko barakora ubu rero haragiyeho ubuhinga bwa none butuma uwo bavunjiye tubona ingene bariko baravunja kandi sinzi ko mwumvise neza ingene twabivuze twavuze yuko ubu aya mazu azokoresha ibiciro yisunze ibiciro by'abanyi nkuru y'igihugu agashirako inyungu kugira anayashobore kubaho kandi iyo nyungu ikaba izwi n'ibanyi nkuru y'igihugu ivyo ntivyahora bahora baraba igiciro hanyuma bakaduza twebwe uko ifaranga rizoba ririko rirasohoka ifaranga mvamakungu ingene ridandazwa tuzoje turaba yuko ayo mazu ariko arakurikiza aho kanyungu twemeye yuko kajaho abahagaritswe bose ubu bafungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi mu gisagara ca bujumbura umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabwiye itangazamakuru ko iki gikorwa cyo gufata abavunjayi batubahiriza iteko rishasha rya berbe gikomeje umwe mu bafise amazi akora urucuruzwa rw'amafaranga y'agaciro ariko atashimye ko tuvuga umwidondoro wiwe agira ati hari ubukene budasanzwe bw'amafaranga y'agaciro mu gihugu abavunjayi nabo bayakura ku isoko rya magendu kubera mu mabanki y'ubudandaji atayahari ahagije nico gituma leta ni banki nkuru botegerejwe gutorera umuti ingorane nyakuri zituma amafaranga y'agaciro akena aho gushiraho amategeko y'agacinyizo atacazomara ahamagara inzego zibijejwe kwicarana n'abavunjayi kugira hatorwe umuti bahurijeko mu burundi haramaze igihe hari ubukene bw'amafaranga y'agaciro bikavugwa kuko avunjwa ubu bitigeze kubaho kuva igihugu citwa izina ariko abategetsi inshuro zitari nke basiguye ko atabukene bwayo buhari kandi ko akenshi abayaduza bari mu ntumbero yo kwerekana ko atakigenda mu gihugu no gushaka guharabika ishusho yaco eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika
urakoze eroje kuri iyo nkuru naho mu rwanda ku munsi wa gatanu ico gihugu cifatanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abahinga b'imiti world pharmacist day inzego zitandukanye zasubiye kwiha intego yo kurwanya imiti y'amagendo hamwe n'iyitujuje ubuziranenge ufashwe muri izo nzira azohanwa ngo bikomeye ndetse na farumasi yiwe yugagwe burundu ibindi kuri nkuru twumviriza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
umunsi mpuzamakungu wahariwe abahinga mu by'imiti aribo bafarumasiye mu gifaransa wahimbajwe ku civugo c'uko abantu bose bakwiye gushikirwa n'imiti kandi yujuje ubuziranenge ikigo c'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu rwanda rwanda food and drug authority cemeza ko inzego zitandukanye cane cane ico kigo zahagurukiye kurwanya imiti itujuje ubuziranenge kuko ari nk'uburozi dr karangwa charles ni umuyobozi mukuru w'ico kigo imiti yinjira mu gihugu ubu yose mbere y'uko iza mu gihugu tubanza tukabona impapuro zerekana iyo miti bakareba ko iyo miti yemeye gucuruzwa mu isoko ryo mu rwanda harimo byerekana ko yapimwe yakorewe ahantu hazwi urwo ruganda rwuje ibyangombwa igikurikiraho noneho azana imiti ye yegejeje mu rwanda haba kuri za gasutamo zose yaba amajerwa iyo miti ibanza kugenzura iyo miti ko yayindi koko yari ku mpapuro ariyo yo kandi hari ingamba nyinshi zifatwa kugira ngo iyo miti nibuze ibiva mu ruganda ruzwi rwemewe rufite ibipimo byemewe kandi ifite n'urupapuro rwemeza ko ruvuye muri icyo gihugu rwemeza ko iyo miti yemerewe kuba yacuruzwa mu bindi bihugu ku gihe haba igenzura yayo ari igenzura rikerekana ko umuti koko ufite ikibazo tuhita tuwukurayo bakajya kuwutwika cyangwa se kuwangiza mu bundi buryo kuko imiti yose ntabwo itwikwa yamara naho biruko dr karangwa amenyesha ko bitoroshe kuko hari inzira z'ibinywabi zitari nke zinjira mu gihugu ahamagarira abanyagihugu kwirinda gukoresha imiti itanditswe na muganga canke itavuye muri farumasi zizwi ku badandaza iyo miti nayo y'amagendu ibihano ruhasha birategekanijwe ego ntiwavuga ngo imiti y'amagendu ntiyakwinjira kuko dufite igihugu cyacu igihugu gikikijwe n'ibihugu bifite za gasutamo cyangwa se imipaka idafunze ni ukuvuga bashobora gucamo ariko twashyizeho ikipe y'abantu bashinzwe kugenzura ikipe yacizenguruka mu gihugu hose igenda ireba imiti iyo tugezeho cya mbere ni ukureba imiti tukajya muri leta tukavuga ati muduhe amafagitire y'imiti tukareba aho yinjiriye iyo dusanze yarinjiye iyo miti turayifata kandi turamuhana cyane twihanukiriye niyo mpamvu mboneho umwanya wo gukangurira abantu bakoresha imiti batabanje gusuzumwa kwa muganga ko babihagarika kuko barishyira ubuzima bwabo mu kaga n'urugaga rw'abahinga mu by'imiti mu rwanda rwemeza ko rwahagurukiye kurwanya imiti y'amagendu hamwe n'abita ko ari abahinga b'imiti kandi atari bo dr hayigwa inosa niwe atwara urwo rugaga rw'abahanga b'imiti dukora ubufatanye cyane cyane dukangurira abanyamwuga ko igihe cyose habonetse ikibazo kijyanye n'umuti haba ku buziranenge bwawo haba ku bibazo wateye umurwayi umurwayi akabibabwira ko ayo makuru agomba kwihutishwa kugera kuri iki kigo kuko iki kigo nicyo kibireba kibasha no gufata ibyemezo kuba umuti wahagarikwa mu rwanda kuba umuti waba uhagaritswe igihe gitoya wakurwa ku isoko n'ibindi bitandukanye farumasi igomba gufungura igihe harimo umuhanga mu by'imiti kenshi rero usanga hari nk'amafarumasi amwe aba afite umukozi wenda umwe cyangwa adafite abahagije igihe rero adahari ubundi amategeko ateganya ko farumasi yakabaye ifunze kugeza igihe ari buba yibereyemo hari igihe rero igenzurwa rijya rikorwa ugasanga harimo henshi abahanga mu by'imiti batarimo niyo makosa navuga agaragara cyane atuma rimwe na rimwe bashobora no kuba babafungira farumasi icyifuzo cy'abo bahinga b'imiti ni uko nabo buhabwa uburenganzira nk'ubw'umuganga gutyo bibaye ngombwa bagapimira umurwayi muri farumasi bakongera bakamuha n'imiti kanatsinda ku bwabo baranabyize yamara ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti kibona ko byohava bitera ikibazo ingaruka ni izihe babivanze ni ukuvuga ko yajya avura agatanga ya miti ye yifitiye niyo mpamvu rero imirimo ikwiye gutandukana hakabaho umurimo wo kuvura ugaharirwa abaganga undi gutanga imiti ugaharirwa aba farumasi cyangwa abafamasisite kugira ngo hatabaho gukoresha nabi imiti mu rwanda hari abahinga mu by'imiti cyangwa abafarumasi barenga gato igihumbi urugaga rwabo ruvuga ko bakiri bake ugereranije n'abategekanywa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu oms iryo ritekanya ko umuhinga umwe yabwirizwa kwitaho abantu igihumbi byumvikana ko u rwanda rurimo abantu barenga gato imiliyoni cumi na zibiri rwabwirizwa kuba rufise abahinga barenga ibihumbi cumi na bibiri pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc umukinnyi rurangiranwa w'umupira w'amaguru lionel messi akomoka muri argentine yaratsindiye ku munsi wa mbere w'indwi igiye kurangira agashimwe k'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi fifa k'umukinnyi wa mbere ku isi wo mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani akaba yatsinze ako gashimwe ku nshuro igira ya gatandatu akaba arushije agashimwe kamwe cristiano ronaldo mu gihugu cya portugal umukinnyi w'igihangange bahiganwa bikomeye bahiganirwa ikibanza c'umukinnyi wa mbere ku isi wo mu bihe vya none twaganiye na steve derik ndize umumenyeshamakuru w'umurundi aba mu gihugu c'ubusuweda atangura avuga ukugene yakiye gutsindira ako gashimwe kwa mesi guhabwa agashimwe k'umukinnyi yaranze umwaka agashimwe gatangwa ku mwaka ku mwaka n'ishyamba ry'umupira w'amaguru ku isi fifa kuri uwo mukinnyi lionel messi byatangaje benshi ariko rero ku bantu dukurikiranira cyane ibijyanye n'umupira w'amaguru ku isi urazi ibiharuro ariyo masitatisitike mu bakinnyi batatu bari mu ihiganwa usanga umukinnyi koko Lionel Messi asumbya aba bandi bari ko barahiganwa ari Virgil van Dijk canke Cristiano Ronaldo ivyo rero ndibaza ndibaza rero yuko ku bakunzi b'inkino Lionel Messi ako gashimwe yaragakwiye naho bamwe bamwe batabona cyane yuko umukinnyi Lionel Messi ari we yari gutahukana aka gashimwe kuba Cristiano Ronaldo bivugwa ko atari yitabye ivyo birori iby'ishyirahamwe FIFA byo gutanga ako gashimwe ku rwego rw'abagabo n'abapasoni kuba atagiyeyo mwibaza ko ari uko yabona ko atagiye kuronka ako gashimwe acahitamo kutajayo mubibona gute birashoboka koko yuko Cristiano Ronaldo yarabona yuko muri batatu bari mu ihiganwa atamahirwe yari afise yo gutahukana kano gashimwe kuno mwaka ariko kandi tunibutse yuko Cristiano Ronaldo muri ino minsi asanzwe ari no mu mvune urabye no kuri za za social media ziwe yarerekanye ifoto ashize ukuguru hejuru yuko atamerewe neza ariko ariko arakurikirana ibirori bya FIFA the best award uko byari ko biragenda bamaze imyaka ntihenze ngira ishyika cumi cyangwa kirarenga ko bahiganwa uko ari babiri bahiganirwa ako gashimwe atawundi mukinnyi abaja hagati mwibaza ko icyo gihe cyabo kigiye kurangira bariko bariyitera mu myaka nka Cristiano Ronaldo bafite imyaka mirongo itatu n'ine Messi mirongo itatu n'ibiri ego ndibaza koko ubu ndibaza yuko imyaka ibaye kuko kuva mu bihumbi bibiri n'umunani christian ronaldo ahabwa agashimwe ka mbere k'umukinnyi yigenjeje neza Eh, biragaragara yuko mu myaka yose yakurikiye kiretse mu mwaka uheze uka modrice yabavangiye nta wundi yigeze eh, yigeze abatwara ku gashimwe uko ari babiri nibo bagiye baragaha baragahabwa ah, baragahabwa uko umwaka utashe ariko nibyo umuntu araba imyaka bafise nibaza yuko bari mu bihe byabo bya nyuma kandi ndizeye neza yuko uko ari babiri muri uyu mwa- mu mwaka uza ndibaza yuko eh, hashobora kuzoburamwo n'umwe canke canke hagize uwibyi- uwuvyifatamwo neza hakabonekamo umukinnyi umwe gusa kuko imyaka iriko iraba- irabatwara kandi ikindi naco urabona yuko n'imbune eh, imbune kumbure z'ubusaza canke iby'imyaka myinshi bamaze mu mupira w'amaguru urabona yuko zitanguye kuba kuza zirabafata kuko gushika ubu uko ari babiri Cristiano Ronaldo na Lionel Messi bari mu mvune wariko uravuga ivyerekeye ibitigiri amastatistike bafatira ko mu gutora umukinyi eh, yaranze umwaka wa mbere wa FIFA Ah, kenshi usanga ari abasatirizi ko birumvikana ufashije ivyo bitigiri twako turavuga amastatistike ni gake usanga ari nk'abakinyi bo hagati ntawe ndumva nk'umukinyi w'inyuma araronka ako gashimwe van dijk abantu benshi bari bibajije ko yagize umwaka mwiza ekipe yiwe ya liverpool batsinze la, la ligue des champions muribaza ko hazogera igihe umuntu nk'umukinnyi w'inyuma ashobora kuronka ayo mahirwe kuko umuntu afashe ivyo biharuro ntibibashira imbere Eh, ndabamenyeshe yuko hari umukinnyi w'inyuma yigeze gu- kugahabwa guhabwa ku gashimwe mu bihumbi bibiri na gatandatu umukinnyi w'inyuma yari na kapitene w'umugwi serukiragihugu w'ubutaliyano fabio canavaro yarahawe ako gashimwe Ah, nivyo nyuma yo nivyo gutwara- ako kari kanciyemo nyuma yo nivyo gutwara igikombe c'isi yose mu bisanzwe rero uravye amastatistike kuko narigeze kumara imyaka itatu nanjye ndi mu ba- mu bahabwa ama- mu bari bafise ama- eh, ah, uburenganzira bwo gutora umukinnyi yigenjeje neza nibyo umwaka ubayemwo eh, igikombe cy'isi yose usanga umukinnyi yitwaye neza mu gikombe cy'isi yose aba afite amahirwe menshi yo gutwara eh, ako gashimwe ngira abatari bake barabonye mu mwaka uheze Luka Modric agatwara ariko rero ikindi naco gica kiza kuri aba bakinnyi b'inyuma nibyo biragoye kugira umukinnyi w'inyuma ahabwe agashimwe k'umukinnyi yitwaye neza kuko Eh, no mu minsi iheze ishami ry'umupira w'amaguru i buraya uefa rishikiriza agashimwe umukinnyi vigiye yuko ari we yitwaye neza hari benshi babineguye Ba- mbere n'aba bakinnyi nyene christiano ronaldo wewe yarabivuze yuko bitangaje kubona umukinnyi w'inyuma ahabwa ako gashimwe mu gihe ari umukinnyi azibira ataca afasha eh, y- umugwi wiwe gutsinda ariko nibyo vigile uravye ingene yitwaye ari umukinnyi mwiza kuko hari kenshi baramu- barashikirije amastatisitike ababikurikiranira hafi cyane kudusumbya barerekana imya- eh, inkino canke iminota yamaze ata mukinnyi n'umwe ashobora kumucenga ngo amurengane nivyo yarafatiye runini umugwi wa liverpool eh, gushikaho awufasha gutwara igikombe ca ligue des champions i buraya anawufasha gutahukana ikibanza ca kabiri mu ihiganwa rya premier league rikomeye cyane ariko rero uravye ibyo fifa cyangwa ayandi mashiramwe afatira ko kugira bahe agashimwa umukinnyi kenshi usanga biba ari ibitsindo abo bakinnyi baba barinjije kuko uravye nka lionel messi ingene yitwaye mu mahiganwa mu mahiganwa y'umwa- y'uwo mwaka ah, aheze ndibaza yuko icamufashije cyane ibitsindo byinshi kuko ndibaza ibitsindo mirongo itatu na bitandatu mu ihiganwa rya rya rya La Liga igano ryo mu gihugu ca Espagne akagira ko agatwarwa nko- agatwara agashimwe k'umukinyi yinjira ibitsindo byinshi mu ihiganwa rya Champions League ndibaza yuko ivyo vyonyene bihagije kugira agira amahirwe yo gutahukana ako gashimwe yego eh, tuze ku mirongo ya telefone dufise nduwimana nduwimana uratwumva Niko ndabumva urihe ndikaya mu gisagara ca Bujumbura mu Kanyosha ufise ikibazo ubaze umutumire canke iciyumviro Eh, ni ikibazo n'intererano yego yego mwe na- n'aho ba- n'aho bamuhaye ako gashimwe yego mwe ku bakunzi b'umupira wa- wa- w'amaguru yaratumwejeje none ko bari batoye batatu ba mbere bagashiramwo mane mm, na Cristiano Ronaldo na Messi ni kubera iki bakuyemwo mane kandi ariwe yashoboye kwinjiza ibitego vyinshi no ku mugabane wa burayi bakagumizamo Cristiano Ronaldo na Messi na na Virgil kubera iki bamukuyemo kandi ashoboye kandi ubu ari we mukinnyi agezweho agezweho mu by'umupira w'amaguru rero turiko turabiraba turabonye umengo harimo harimo n'akarengane kubera yarakiye n'amafinani menshi kandi arashikana n'imigo yiwe kure ne kubera iki bamukuyemwo barazi iki canke bisunitse kukamuha yari agakwiriye mugabo hariho abanyafurika baracatemberewe cane murakoze reka bishyure mumwishyure Eh, urakoze cyane ni uko ubirabye nibyo eh, ku bakinnyi batatu bahiga- basigaye mu ihiganwa nibyo umukinnyi mane cyo kimwe mbere n'uwundi munyafurika mugenzi we mohamed sara bakinana muri liverpool bari muri cumi bari muri cumi bari muri muri- muri iryo higanwa ariko mu nyuma hasigaye bakeyi hasigaramwo batatu urumva abo bakinnyi mane eh, babura amahirwe Ahanyu- ahanini rero iki- igice gituma abo bakinnyi b'abanyafurika badatungwa ni ikintu gitangaje ariko kinata- kinatangaje cyane kuko ubirabye eh, abatora abo bakinnyi harimo abamenyereza b'ibihugu byose biri mu ishami ry'umupira w'amaguru ku isi fifa bamenyereza imigwi iserukiragihugu hakaba abakapitene b'imigwi nserukira b'ibihugu nyene yose iri mu ishami ry'umupira w'amaguru ku isi fifa hakaba n'abamenyeshamakuru baba bazi n'ishami ry'umupira w'amaguru ku isi fifa bava muri ibyo bihugu muri bava muri ibyo bihugu eh, biri eh, eh, biri eh, ishami ry'umupira w'amaguru ku isi fifa rifi- eh, rifisemwo abamambwe hanyuma rero hagacaza n'abafana aho rero ubirabye abafa- a- abo bose novuga yuko hari abashyiramo santima kuko urabye usanga nk'ibihugu byinshi byo muri afurika ugasanga ni bike byatoye nk'umukinnyi mane cyangwa mohamed sara kandi ari umunyafurika ariko ugasanga ntibujije yuko abo nyene baja gutora abakinnyi bo ku yindi migabane nka lionel messi cyangwa cristiano ronaldo kubera urukundo usanga ba- bakunda hanyuma hakagera n'abafana bahabwa uburenganzira bwo gutorwa bakoresheje uburyo bwa in- bwo gutora bakoresheje uburyo bwa interinete ugasanga n'abanyafurika bonyene ntibatoye umukinnyi w'umunyafurika mugenzi wabo kandi kumbure yari afise n'ayo mahirwe iyo atorwa atawe ari kubuza yuko uwo mukinnyi asigara mu ihiganwa ariko urabona yuko byahavuye bitera mbere icuka kiri bi- icuka kibi bamwe bagatangura kuvuga ati ntibatoye ariko amajwi yabaha bahaye lionel messi ariko gushika uno munsi fifa ntacira bivuga ko kuko ifise jiri y'abantu eh, canke abake eh, aba aba- abacimanza bakeyi ariko nabo nyene bibanda kuri ayo matora y'abakapitene abamenyereza eh, abamenyeshamakuru n'abafana n'aba- n'abafana bonyene ariko rero ugaca usanga twebwe nyine abanyafurika benshi mu banyafurika ntidutoye abanyafurika bagenzi bacu kandi bari bafise ama- amahirwe nayo yo gutakona ku gashimwe Yego.
ariko rero mwibuke yuko dufise umukinyi w'umunyafurika umwe rudende gushika uyu munsi yahawe ako gashimwe uwo nawe ni george weya hari mu mirongo icenda na gatanu murakoze Eh, irakoze ari ku murongo wa telefone uratwumva irakoze
ndabumva uhamagaye urihe irakoze iyi zambi ya busaka yego ufise ikibazo ubaza canke intererano
yewe hanini ikibazo je nari mfise yego
na na cyari hanini ico kibazo bavuga ati mbona ku ku bintu bya interineti bavuga bavuga ati bararenganije messi siwe yari akwiye ako gashimwe ariko jewe ndabirabye kubera mbona yuko umenga niwe yara- yari abikwiye kweri mbona yuko atacoba bararenganije turabashimiye ku ciyumviro canyu Eh, muragize neza turiko turavuga cristiano ronaldo na messi nibo bamaze ikiringo kirenga imyaka cumi aribo bahiganirwa ako gashimwe k'umukinyi wa mbere eh, aranga umwaka A- abakinyi ubona mu bihe biri imbere bashobora kubasubirira bakaronka ako gashimwe bafise amahirwe menshi ku bwanyu ni nk'abandi Eh, novuga nk'aba nyene babuze amahirwe uyu mwaka novuga nka Sadio Mane ni umunyasenegal ariko yitwara neza cane mu mugwi wa Liverpool kandi muri no minsi uhagaze neza abandi nabo novuga nk'umukinyi Neymar Neymar ndibaza yuko ntakekeranye yuko iyo aguma mu mugwa FC Barcelone uyu munsi ndibaza yuko aba ashobora guhabwa amahirwe menshi yo gutahukana agashimwe ka FIFA hanyuma uwundi nawe hariho umukinyi wundi bakinana mu mugwi wa Paris Saint Germain umufaransa w'umufaransa Kylian Mbappe ndibaza yuko abo eh, uko ari batatu nkongera ko nka Mohamed Salah ndibaza yuko bashobora kuba mu bakinnyi mu- mu myaka iri imbere kuva ubu bashobora kuzoba mu bakinnyi bazohabwa agashimwe nk'ako ka FIFA mu gihe batoza baragira imvune canke ngo bagire iba- ibindi bibabangamira mu buzima bwabo bw'umupira w'amaguru
amakuru n'ibiganiro rero tuba tubafitiye kuri iyi saha niho bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika dushimire mwemwe mwese mwaduteze amatwi enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ivyuma nafatu ari masikara yadufashije kwegeranya ibiganiro kuri mikoro kumwe nanje mfite niyo ngabo mugire ibihe byiza mubandanya kutwumviriza mu biganiro byacu